iyi mwumvaniradijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ne Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana
mwaramutse Eugenie tuyahere muri afurika abasirikare ba libiya bacungera inkengera z'amazi barafashe ubwato bwarimwo abimukira ijana na mirongo itatu n'umunani bariko berekeza mu buraya ejo ku munsi wa gatatu igisirikare gikorera mu mazi ca libiya cavuze ko ica kabiri c'abo bimukira ari abanyesudani abandi basigaye bamuka mu bindi bihugu vya afurika igihugu ca libiya niwo muhora w'abimukira bagerageza kujabuka ku mugabane wa buraya baciye mw'ibahari mediterane amashirahamwe y'abagira neza akunze kudashigikira ko abimukira bafatiwe mw'ibahari basubizwa muri libiya kuko baca bafungirwa mu bigo bafatwa nk'inyamaswa ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oim ryavuze ko abasirikare ba libiya bafashe mu minsi ibiri abimukira hafi igihumbi bariko bagerageza kuja i buraya baciye mu bwato muri afurika kandi abashikiranganje b'imigenderanire n'ayandi makungu ba misiri etiyopiya na sudani bazobonanira ikishasa kuva ku munsi wa gatandatu mu biganiro mu matati ivyo bihugu bifitaniye ashingiye ku rugomero rw'umuyaga nkuba etiyopiya yubatse ku ruzi nile abategetsi ba repubulika ya demokarasi ya kongo nibo babitangaje ejo ku munsi wa gatatu abategetsi ba kongo mu bushikiranganji bw'imigenderanire hamwe n'ibiro vya perezida bavuze ko uwo mubonano w'iminsi itatu uzoba urongowe na perezida felix cisekedi asanzwe ari warongoye ubumwe bwa afurika kuva mu kwezi guheze umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika musa faki mahamate nawe nyene byitezwe ko azoba ari muri iyo nama mu ntango z'uku kwezi misiri na sudani barumvikanye ko igihugu ca kongo cofasha mu twigoro two gusubira kuvugurura ivyo biganiro kuri ayo matati kuri urwo rugomero
washington ijwi rya amerika
mu makungu urubanza rwa derek chauvin umupolisi yagirizwa kwica george floyd rwarabandanije ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca minneapolis muri leta ya minnesota ejo humvirijwe umukozi wo ku ibutike uwo floyd yarishe amafaranga yaguze itabi imbere yo kwicwa na chauvin christopher martin nk'icyabona yavuze ko yemeye kwakira inoti y'amadolari mirongo ibiri naho yabona ko ari iya magendo kandi yari azi ko azoyakatwa mu mushahara uwo musore w'imyaka cumi n'icyenda yavuze ko amaze kwiganira umukoresha wiwe ibyabaye uwo mukoresha yaciye amusaba gusohoka gusaba floyd akagaruka mu ibutike yavuze ko iyo atavuga ibyabaye floyd atari gufa martin yari mu bindi byabona byumvirijwe ejo ku wa gatatu byavuze imibabaro byagize n'ishavu mu kubona igihe umupolisi chauvin amufukamye ku izosi hanze y'iyo botike mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze umupolisi chauvin w'umuzungu yaciye yirukanywa n'igipolisi camutwara inyuma y'umunsi umwe floyd umunyamerika w'urukoba rwirabura afuye ababuranira uwo mupolisi chauvin bavuze ko ibyo yakoze yisunze ibyo yigishijwe kandi ko umuntu nka floyd yari afise ibibazo by'umutima no kunywa ibiyayuramutwe bitari kubuza ko apfa igisagara ca minneapolis giheruka kwemera kuriha abavukanyi ba floyd miliyoni mirongo ibiri n'indwi z'amadolari zo kubahuza ku vyabaye intumwa idasanzwe ya onu muri miyanimare yasabye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano kugira ico gakoze kugira gakinge intambara hagati y'abenegihugu no gusesa amaraso bishobora kuba muri ico gihugu abantu barenga amajana atanu na mirongo ibiri nibo bamaze gufa mu myiyerekano ya buri munsi yatanguye kuva igisirikare gikwiye ku butegetsi umutegetsi yatowe aung san suci ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru nshuti banywanyi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine n'imwe twongere tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo mu ruzinduko perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye aheruka kugirira muri repubulika ya santarafurika yaboneyeho umwanya wo kubonana n'abarundi babayo uwo mubonano bawakiriye gute murabona ko umukuru w'igihugu umushingano wa mbere umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari abanyagihugu baranezerewe eh, no kubona uwo mukuru w'igihugu wundi ari kubashyigikira muri ibyo birori ubu ni ambasaderi adolphe nahayo aserukira umuryango cac w'ubukungu mu bihugu bya afurika yo hagati umushingamateka fabien banshirya nino utavuga rumwe na leta y'u Burundi yashyizwe mu cyumba gihanitse cy'ihaniro cya wenyine muri gereza nkuru ya mpimba i bujumbura mu rwanda urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye rupfundikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana jean claude iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya jenoside izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure tugiye mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye rupfundikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana jean claude iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya jenoside uregwa watanze imyanzuro ya nyuma yasabye umucamanza kuzashishoza akamugira umwere umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa afite inkuru irambuye ijambo rya nyuma mu iburanisha risoza ryihariwe cyane n'uruhande rwa bwana jean claude yamuremye uregwa icyaha cya jenoside banenga imyanzuro y'ubushinjacyaha abanyamategeko kaniziusi karake na mugenzi we jean damascene semanza ndetse n'uregwa batinze cyane ku kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bamushinja impfu z'abatutsi mu bitero bitandukanye abanyamategeko batangiye babwira urukiko ko ibigize ikirego cy'ubushinjacyaha bituzuye kugira ngo kibashe kuba cyakwemerwa bavuze ko iyamuremye ubushinjacyaha bwamwegetseho ibikorwa byo kwica abatutsi atarabashoboraga kubikora kuko yari umunyeshuri w'imyaka cumi n'umunani igihe jenoside yabaga bavuze ko ntaho yari buhurire n'abategetsi ngo baganire ku buryo bari butegura ubwo bwicanyi bibukije kuregwa avuga ku babyeyi babiri batandukanyije ubwoko se w'umuhutu na nyina w'umututsikazi bityo ko nta mututsi yashoboraga kugirira nabi bitewe n'uko afite amaraso y'ubwoko bubiri bikomye ubushinjacyaha ko bwafashe iyamuremye mu buryo bita bwa rusange bumurega ko yagiye mu bitero byahitanye abatutsi ariko butagaragaza umuntu yishe ku giti cye aba banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha mu myanzuro yabwo bwanenze ubumenyi bw'abatangabuhamya bashinjura bwirengagije ko ikirego cyabwo bavuga ko kidafite ibimenyetso iyamuremye watinze cyane ku bitero yahakanye ibyo ashinjwa byose haba ku bitero bya gahanga muri kicukiro kuri eto kicukiro ku kigo nderabuzima cya Kicukiro ndetse n'igitero kivuga ko cyagabwe ku batutsi bari bahungiye iwabo mu rugo yavuze ko abatangabuhamya bamushinja bamuvuga bigaragara ko batamuzi n'ibyo bavuga babivuguruza ubundi bakavuguruzanya yakunze kubwira urukiko ko ibyo abatangabuhamya bamushinja ari cyo yita ibinyoma babeshya bamurega ko yagiye agaragara mu bitero atwaye interahamwe mu modoka zitandukanye mu gihe we yemera ko muri icyo gihe yatwayeho imodoka inshuro ebyiri gusa avuga ko hari aho yari ahungishije abatutsi mu modoka batwara kuri eto kicukiro agasaba ko ubuhamya bw'abamushinja bwateshwa agaciro avuga ko ubuhamya bwabo babugiyemo inama kugira ngo bamushinje icyaha iyamuremye yavuze ko bamushinja bivuguruje mu magambo babwiye ubugenzacyaha bw'ubuhorande n'ibyo babwiye abagenzacyaha bo mu rwanda kandi ko no mu rukiko batabashije guhuza imvugo zabo yavuze ko aho kwica nk'uko abishinjwa hatabaye abatutsi bari mu kaga n'imyanzuro ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana faustin nkusi mu rubanza bwasabye ijambo maze buvuga ko uruhande rw'uregwa rwasaga n'urwiregura bundi bushya aho kwiregura batanga incamake y'imyanzuro ya nyuma umucamanza yibukije yamuremye ko mu myiregurire ye yakunze kurangwa n'imyitwarire myiza ariko ko atari ngombwa gukomeza kwanzura avuga ko ibirego by'ubushinjacyaha byahimbwe bugamije kumwegekaho ibyaha yamusabye ko aho atemeranya n'uruhande baburana yajya avuga ko bitari ukuri yamuremye bakunze kwita nzinga yaha yahakanye ko nta mututsi wahungiye iwabo washoboraga kwicwa yavuze ko se yari konseye kuko ngo n'abarokokeye rubirizi bakomereje iwabo arabahisha nzinga avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kimushyiraho ikintu gisa n'umwijima ku buryo bigira ingaruka ku bikorwa by'ubugiraneza n'umuryango wose wakoze yasabye urukiko gushishoza rukazasesengura ikirego cyose rukazamugira umwere mu kwanzura metre kaniziyusi karake na metre jean damascene semanza basabye ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro nzinga kagirwa umwere bavuze ko ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cyo gufungwa burundu mu buryo bwihanukiriye ku bimenyetso bitariho bibukije ko abamushinja bashidikanya kandi ko amategeko atomora ko ugushidikanya kurengera uregwa bibukije ko amaze imyaka umunani afunzwe by'agateganyo kandi ko byaba byiza asubijwe mu buzima busanzwe umucamanza yashimye imyitwarire y'impande zombi mu gihe gisaga imyaka ine urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi yibutsa ko mu rubanza hashobora kubamo kubwirana amagambo akomeye ariko ko nta ruhande ruba rwanga urundi bityo ko ikiba kigambiriwe ari ubworoherane bwana jean claude yamuremye wakunze kwita nzinga w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko yatawe muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gihugu cy'ubuhorandi aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba ambasade za israheli na finilandi mu buhorande yoherejwe kuburanira mu rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umucamanza yavuze ko amategeko ateganya ko urubanza rugomba gusomwa mu gihe cy'ukwezi ariko ko kubera umwihariko w'uru rubanza rwadindiye n'uburemere bwarwo yatangaje ko azarufataho umwanzuro nyuma y'amezi atatu eh bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga ntibyambukiranya imipaka rwaraye rukomeje kuburanisha urubanza ruregwamo bwana paul rusesabagina ejo ubushinjacyaha bwatangiye gusobanura ibyaha burega rusesabagina mugenzi wacu asumuta kaboyi abahinkuru nubwo uregwa yamaze gutangaza ko atazongera kwitaba urukiko niwe umucamanza yahereyeho asobanura ko yahawe ubutumwa bwanditse n'umuyobozi wa gereza ya mageragere buvuga ko rusesabagina yanze gusinya ku rupapuro rwamutumizaga kuza kuburana ubushinjacyaha bwavuze ko burega paul rusesabagina ibyaha icyenda birimo kurema umutwe w'ingabo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kuwutera inkunga kandi bumurega ubwicanyi n'ubujura bwitwaje intwaro ibi byaha bishinjwa paul rusesabagina bishingiye ahanini ku byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa FRN aregwa kuba umwe mu bawushinze ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 bigahitana abaturage bakangiza n'ibyabo ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko ibikorwa bya MLCD FRN birimo n'ibitero byagabwe mu bice bitandukanye ndetse bikagirirwa ku baturage byerekana ko hari hagambiriwe guca igikuba mu baturage no guhatira FPR kwemera imishyikirano ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana uruhare rwa rusesabagina mu ishingwa rya MLCD n'ishyirwaho ry'ingabo za FRN harimo videwo iri kuri YouTube ivuga ko rusesabagina yiyemereye ubwe ibitero ibitero byishe abantu ku butaka bw'u Rwanda kandi agasobanura uko byagenze ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko mu nyandiko mvugo ya rusesabagina yo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa munani umwaka ushize rusesabagina yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga mrcd frn umushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo mrcd frn yashinzwe uruhare rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira nta gushidikanya ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba mu gihe cy'amasaha menshi ubushinjacyaha bwanatinze kandi ku nkunga yo mu rwego rw'imari bivuga ko uregwa yahaye umutwe wa gisirikare wa FRN wari ushingiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yari abereye umuyobozi mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwavuze ko rusesabagina yohereje ubwe amafaranga agenewe abayobozi b'umutwe wa FRN hakaba n'andi yatanzwe n'umunyakigega we Eric Munyemana ndetse ubushinjacyaha bwanavuze ko hari n'ayoherezwaga n'umugore wa rusesabagina ubushinjacyaha bwasobanuye ko rusesabagina ari mu bugenzacyaha yavuze ko yatanze ibihumbi makumyabiri by'amayero yo gushyigikira FRN yanavuze kandi ko ngo hari hamaze gukusanywa ibihumbi magana atatu by'amadolari ariko akaba atazi umubare wayohererezwaga FRN ngo kuko yose ntiyanyuraga mu bashinzwe imari cyangwa muri perezidansi ubushinjacyaha bwumvikanisha ko rusesabagina paul yavuze ko amafaranga yamaraga gukusanywa yahabwaga munyemana eric wari umubitsi akaba ari we ugena uko akoreshwa ubushinjacyaha bwanongeyeho ko ukwiregura kwa rusesabagina kwerekana ko yateraga inkunga umutwe w'ingabo utemewe wa FRN ubushinjacyaha bwanagaragaje ko hari inyandiko igaragaza ko umugore wa rusesabagina yohereje amayeri igihumbi umuntu wo mu birwa bya komore agahabwa nsabimana kariste sankara nk'uko byanemewe na rusesabagina ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo sankara yabazwaga kuri aya mafaranga yasobanuye ko amafaranga yahawe ari ayo yari yasabye nka tike kuko yashakaga kuva muri komora akajya muri afurika y'epfo ngo kuko yari afite impungenge z'ubuzima bwe ubushinjacyaha bwavuze ko iki gikorwa ari icyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba ariko bikanyuzwa ku bandi bantu ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu byo babajije nsabimana kariste sankara ubwo yabazwaga mu kwezi kwa munani umwaka ushize yavuze ko rusesabagina yahaye amabwiriza munyemana eric ngo yoherereze amadolari ibihumbi cumi na bitanu umucuruzi isa utavuzwe irindi zina rye uri i bujumbura yagombaga kugurwamo ibikoresho by'intambara yanasobanuye ko hari amadolari ibihumbi bitandatu yatanzwe na rusesabagina agahabwa generali irategeka ndetse ngo niyo yakoreshejwe ubwo nsengimana herimani n'abandi basore mirongo itatu berekezaga mu mashyamba ya kongo uyu nsengimana herimani nawe yavuzweho n'ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu butangaza ko bumurega ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba nsengimana herimani wari usigaye ari we muvugizi wa FRN nyuma y'ifatwa rya nsabimana anashinjwa kuba yarinjije abantu mu mutwe w'ingabo za FRN ubushinjacyaha bwavuze ko inshingano z'ubuvugizi zikomeye mu iterabwoba kuko amagambo avugwa aho imbaraga abarwanyi ndetse agaca igikuba mu baturage umushinjacyaha yanavuze ko mu bindi bimenyetso bishingirwaho ari ibiganiro byanyuze ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amaradiyo akorera kuri murandasi ubushinjacyaha busobanura ko mu ibazwa rye nsengimana yumvishijwe ayo majwi ndetse yemera ko ari aye kandi ari we wabitanze muri icyo gihe yari muri repubulika ya demokarasi ya kongo urukiko rurakomeza kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibisobanuro ku byaha burega paul rusesabagina asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukiri ku makuru y'ubutabera umushingamateka fabien banshirya nino utavuga rumwe na leta y'u burundi yashyizwe mu cyumba gihanitse cy'ihaniro cya wenyine muri gereza nkuru mpimba selule d'isolement i bujumbura banshirya nino yazize kuba yaherukaga gushyira ahabona urwandiko rwerekana uburyo abafungiye muri iyo gereza bahohoterwa ibindi turabibwirwa na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri kigali mu rwanda umushingamateka fabien banshijya nino atavuga rumwe na leta y'u burundi yarashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mw'ibohero rikuru rya mpimba selire d'isorma mu gifaransa ku munsi wa mbere w'iyindwi intandaro y'ico gihano ni urwandiko yashikirije itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu urwo rwandiko ijwi rya amerika ryashoboye kuronka ikopi yaruteye ku mukono ari muri iryo bohero nyene afungiwemwo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze banshijya nino ryagirizwa icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza inzego vyose vyatanguye mu ntango z'umwaka uheze aho banshijya nino wenyene yiyamiriza impamba itekererwa umukuru w'igihugu arangije ikiringo ciwe yagira ihabwe uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera petero nkuru nziza aho niho havuye icaha yagirizwa co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ciyongereyeko ukugarariza inzego muri urwo rwandiko rwiwe banshijya nino yatabarije bagenzi we bafunganywe ko babayeho nabi badafungurirwa bahohoterwa abakwa amafaranga atanu batazwi n'ubuyobozi bw'ibohero ab'amadosiye yabo atigera aburanishwa n'ibindi banshijya nino yahaye urwo rwandiko ubutwara ibohero rikuru rya mpimba ubushikiranganji bw'ubutungane n'umugwi w'igihugu uraba agateka kazina muntu cnidh atanindwi imwe iheze urwo rwandiko rusohotse banshijya nino yaciye ashirwa mu kumba ka wenyene k'ihaniro ijwi rya amerika ryashatse kumenya vyinshi kuri iyo ngingo maze duhamagara ubutwari bohero rikuru rya mpimba biva hagumye ridefense ariko ntiyashoboye kwitaba telefone yiwe ngendanwa iyo twitaba twari kumubaza ingene uwo munyororo amerewe amategeko yarenze n'ikiringa azomara muri ako kumba ka wenyene ico bikoze umwunganira mu vy'amategeko metre nkeringanje christophe yemeye ko uwo buranira yamubwiye ko yashizwe mu kumba ka wenyene uwo munyamategeko avuga ko ari ihohoterwa rikabije ririko rikorerwa uwo aburanira asaba ko amategeko yo kubahirizwa agafungirwa aho abandi bari kuko kuri we bibangamira amagara yiwe na nyarijya asanzwe agwaye n'indwara imusaba gufata imiti iminsi yose kubera indwara y'igisukari diyabete aha ijwi rya amerika ryandikiye ubutumwa bugufi bwa mesaje kuri telefone ubutwara ibohero rikuru rya mpimba biva ahagumye iri defense kugira ngo agire ico abivuze ko ariko naco yatwishuye gusa umuryango wa fabiano banshijyanino uramutabariza uyu ni umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye ijwi rya amerika ko ingingo yafashwe ariyo kumusenzikariza ubuzima mu gihe amagara mukitse situwasiyo arimo iraduteye umutima uhagaze kubera ntitumenya ko yashoboye gufungura ko yashoboye kuronga umuti ko yashoboye kuronga icyo yifuka ahantu ari ni ahantu hameze nabi cyane ngo hari imwe myinshi ntihabona imbeho rero n'ibyo bigwara byiwe ni ukumuhohotera kandi ashobora no gukurayo ibindi bigwara ni nk'uko niba ushatse kumugirira nabi byoroshe byoroshe cyane kuko hinjira ubushatse amasaha yose ashakiye ari wenyine abandi banyururu ntibamubona nta n'uwo mutabariza hagize icyo aba ku munsi wa mbere w'indwi utwara umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu yarishikiye mu ibohero rikuru rya mpimba k'umuraba avuyeyo sikisi vinyine muraba yavuze ko ari bisanzwe ko umufungwa ahabwa ibindi bihano mu gihe yakoze amakosa asanzwe afunzwe gusa yongeye ko ati nimba ariko arahohotererwa ubuzima ubu ntabyo ni ukwemeza canke ngo mpakane umwe mu banyororo ari mu mpimba yabwiye ijwi rya amerika ingene ahafungiwe fabiano banshijyanino hameze yagize ati nakumba gatoya kadashika n'imetero katarimwo amatara nta kazu ka sugumwe ako kumba gafise ntaco kuryamako canke ico kwifuka kiriyo yemerewe guhabwa imfungurwa rimwe mu minsi ibiri nta n'umubona nta n'umushira imiti yiwe urunani kavibe rw'abashingwamanza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu rubona ko ahubwo uwo yabaye umushingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu mwaka uheze yari akwiye gushimirwa kuko yatabarije bagenzi we metre gustave niyonzima kuri mikoro y'ijwi rya amerika we yanditse ikete aho yavuga ati hari abantu bafatwa nabi birirwa barakubagugwa bakabashira muri iyo izoroma ahantu habonyene ku buryo bavuyeyo bagira indwara zivuye mu mutwe canke ku mubiri wabo vy'ubumuga avugira abandi akababera imbere agaca bihobwa bidaciye mu mategeko ahubwo yariko bishimirwa ko bakagira amatohoza bakaraba ko ivyo bintu ari vyo kandi amategeko mpanavyaha atategekanya ico caha rero iyo sendehashe nayo yarijejwe kuvugira abanyagihugu tuca tubona ko ari igishusho kiri mu kwaha kwa pouvoir executif impartialite ntayirimwo nta neutralite n'urunari mpuzamakungu rurwanya ihohoterwa omct organisation mondiale contre la torture rufite icicaro i geneve mu busuwise rubona ko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu cnidh wirengagije gukingira uwo agateka kiwe kariko karahohoterwa umushingamateka yigenga fabiano banshijyanino aturuka mu ntara ya bubanza azwi nk'utajya umunwa mu gushikiriza ijyagona yakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'amezi abiri pyeklavenio nkuru kigali ku bwijwi rya amerika perezida w'uburundi evariste ndayishimiye hakubutse mu ruzinduko mu gihugu cya repubulika ya santarafurika aho yitabiriye ibirori byo kurahira kwa mugenzi we perezida archange touadera akanabonana n'abarundi baba muri icyo gihugu bamwe mu bitabiriye uwo mubonano bawakiriye bate mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umwe muri abo ambasaderi adolphe nahayo userukira umuryango CAC w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati amabara bafata ndi kuja kwifatanya na leta yo ngaha kumutegerera ku kibuga c'indege barabona ko umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'uburundi ari kubashyigikira muri ibyo birori na cyane cyane ko ata benshi babonetse niwe mukuru w'igihugu wenyine yaje kuri ibyo birori urumva rero baramufashe neza cyane hanyuma ejo naho mu birori baramutumiye yinjiriye rimwe n'umukuru w'igihugu nyine yaje gushyigikira abandi bose binjiye hanyuma ni nawe yamukeje imbere y'abandi hanyuma n'igihe ageze kuja kwinjira umusatsi bari bicaranye begeranye ukaba urabona kabisa ko ari ibintu afite ikibanza cy'iteka nk'uko mubivuze kuva ku kibanza c'indege gushika n'igihe aja mu birori ikiringo ca kabiri ca perezida faustin arikanje tuwadera byaribonekeje ko yari acungerewe cyane rwose n'abasirikare abasirikare b'uburundi bo mu rwego rwa special forces ivyo mubiha insiguro nk'iyi abasirikare b'igihugu cya repubulika ya santarafrika ntibashobora gucungira umutekano wiwe oya ahubwo uravye sinzi ko waravye neza n'umukuru w'igihugu ngaha nyene twandera nshurudzwe n'abasoda b'abanyarwanda bari muri minisika arafise bakeyi biwe mugabo abona ko bakora akazi kabisa n'abanyarwanda bari muri minisika n'abarusiya sinzi ko wumvise ko hariho abarusiya basigaye baje gufasha ngaha mu by'umutekano urumva rero kubera ivyo babona ko abasirikare bo ngaha donko badashiga urwevu nk'abarundi we nyene yari yasavye ko niyaza ari abarundi bumucunga kandi batangaye kuko n'umukuru w'abasoda ngaha muri minisita uryo bita komanda de la force ashuzwe n'abarundi urumva abarundi turabita agateka inyuma y'ivyo birori eh, perezida yarabonanye n'abarundi batari bake bari mu gihugu ca repubulika ya centre africa murashaka kutubwira ukuntu umubonano n'abarundi wagenze turazi ko mwagize uruhara rukomeye muri uyu mubonano wagenze neza cyane uko gusa kuko ino n'ahandi hariho gukudureshe kubera indwara ya kovide twaramaranye isaha n'igice hanyuma baramutse ingorane zimwe zimwe urabona kera abarundi baza ngaha muri centre africa ataziza basabye mugabo ubu ngo hariho ngira ngo abarundi batari babizi muri bajya bakora ku mbibe kuri aeroport baratse amafaranga umutunga muri centre africa y'i burundi umenya yari umukuru hamashitiyo aravuga ngo bazodusubize mu nduma mikono vita hanyuma baranamubwira yuko byoba byiza kubera ko uburundi bwakaye kumenyekana ngaha muri centre afrique kubera abasoda kubera n'abasivili baza gukora haba muri bijya bita omg ko hari hakwiye ko uburundi buronka umuntu abuserukira ngaha naha atokwitwa ambasaderi mugabo hakaba umukozi umerewe turazi ko izina ambasaderi zimba kugira ngo mu gihe abarundi bagize ingorane baronke ubu bitunga kandi no mu gihe abarundi bashaka kuza nk'ababwiza cyangwa bashaka kuza bakaza biboroheye ikindi baramutukirize yuko iyo bagiye mu bikonji bavuye ino bipimishije bakabona ko batarwaye covid ariko iyo bashikiriye i burundi bakabagirira konfinema ndende birabagora kuko usanga bafite nk'iminsi cumi n'ine y'ikonji bibiri bagaca bababwira ko bagumamwo mu mahoteli cyangwa imibira iminsi icumi ugasanga biragoranye ica nyuma bamusabye ko kubera ko abasoda bacu bakora neza yosaba ibibanza bikwiye muri nation ziri ko n'ibindi bihugu ko bigenda mu kanya gatoya ambasaderi wanashaka ndabasabe mutubwire ku byareka imibonano yagize n'inteko z'abarundi ziri muri icyo gihugu gucungira umutekano murashaka kuducira ku mayange ikiyago cyagenze gute babonanye n'umunsi mu gitondo kuko ejo yari mu birori hamayakira abarundi b'abasivile yazindutse aza kubaraba ahantu hitwa kibiti ko niho bafite icumbi ikiganiro cyagenze neza kuko urabona nk'uko nabimaze kubivuga abasoda b'abarundi bakora neza cyane bose abantu bino bose barabizi mugabo urumva urugamba rwaba ari urugamba kwezi kwa cumi na kabiri igihe abarobere batera abarundi barabasubije inyuma mugabo barabuze abasoda batatu yari yagiye kubashigikira abashimira ingene bakora murongera abashigikira agira ati akazi niko kagenda murabandanya muhagarira uburundi neza hanyuma ati natwe ntitwasubira inyuma tubwira abarundi ko twababonye ko mukomeye ambasaderi adolphe nahayo murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
murumva radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro by'ijwi rya amerika murabisanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu kuri facebook na twitter muradusanga kuri vowa radiyo yacu nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi fasire gebehu nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe